Imubanza nyamwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane ni tariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kane nyine umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc kuri mikoro muri kumwe nanjye aloyize bigirimana uyu ni umwanya waca ikiganiro murisanga mutegurirwa kandi mugashyikirizwa n'iradiyo ijwi ry'amerika kuri uyu munsi wa kane twagihariye agateka k'abagendana ubumuga ariko reka dusabe abaduteze amatwi ndetse n'umutumire wacu abanze atwihanganire gato mugenzi wacu frederic nkundikije adushikirize amakuru avugwa mu karere frederico urakoze aloyiza mwiriwe neza nshuti mwese muteramanye ni radiyo ijwi ry'amerika ni frederica nkundikije nk'uko muvyumvise agiye kubashikiriza amwe mu makuru avugwa mu burundi muri iki gihe tuyatangurire igitega aho hariko harabera ihuriro kaminuza ry'ugwaruka umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turi kumwe na mugenzi wacu fidele nsabimana yakurikiranye iyi nkuru mwiriwe neza fidele
mwiriwe neza frederic mwiriwe urwaruka ruri muri iryo koraniro runganike
urwaruka ruri muri iryo koraniro ruri hagati y'amajana n'amajana na mirongo itanu rukaba rwatowe mu makomine yose agize intara z'igihugu ikomine yose ikaba yaserukiwe n'imisore cyangwa inkumi batatu batatu murashobora kutubwira icyivugo cy'urwo cy'iryo koraniro
ikivugo tuno mwaka bagira bati rwaruka dushyire hamwe dushyire ingufu hamwe turwanye ubukene
umukuru w'igihugu Pierre nkunziza yashikirije ijambo rwaruka murashaka kutubwira amajambo make ibintu bikuru bikuru yashimikiye ko
mu majambo make yaremesheje urwaruka babwira yuko atawo simbwa n'umutima w'imfashanyo mpuzamakungu zarahagaze yuko Burundi ari igihugu cyifashe cy'imana kandi kizabandanya kibaho ku bw'imana akaba yemererwa urwaruka yuko mbere agiye bene leta yo gushyiraho banki y'urwaruka izora itanga ingurane ku rwaruka atangwati irinze gusabwa iryo koraniro rizohera ryari rizomara iminsi inganike
iryo koraniro rizomara iminsi itatu ni ukuvuga ko rizohera ku munsi wa gatandatu aho rero ibyivugo icyo kivugo n'abigisha batandukanye bazogenda bagica ijya n'ino kugira ngo urwo rwaruka ruzoshike rutanga ubutumwa bwaronse muri iyo minsi itatu mu igitega murakoze fidele turagutera akamo duhe ido n'ido y'iyo nkuru mu makuru akurikira iyi ni inkuru iriko iravuga mu burundi ni inkuru yerekeye inama nshingamateka y'uburundi yemeje kuri uyu wa kane amazina y'abantu icenda bagiye gusa guserukira Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango wa IAC ryo ni ishyirahamwe eka umuryango w'ibihugu byo muri afurika yo mu buseruko turi kumwe na mugenzi wacu eroge urika neza mwiriwe neza eroge abo bategetsi bemejwe ni bande
bemejwe amazina yabo harimo victor burikukiye mumama karegwa leontine nzeyimana pierre claver rurakanze jean marie muhirwa sophie nsabimana na christophe nduwayo hamwe rero na marie claire muri kukiye boba bagiye gusubira uwitwa ahigejeje alfred bagiye gusubirira bande
bagiye gusubira abandi bashinga amateka icyenda bari bamaze imyaka indwi baserukira Burundi muri iyo nama nshinga amateka ya se muba mwatohoje mukamenya igihe bazotangura amabanga yabo
mu bisanzwe abashinga amateka bari basanzweyo badoheza ikiringo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka urakoze eroge kuri aya makuru na wewe turagutera akamo mu masaha ari imbere kugira ngo uduhe ido n'ido y'iyo nkuru
urakoze nawe sedi urakoze
barakoze bagenzi bacu frederic nkundikije hano muri studio hamwe na eroge wiri kaneza na fideli nsabimana bari i burundi ubu naho ni umwanya waca ikiganiro musa mukunda ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ubu naho ikiganiro murisanga rusansuma yakozwe na leta y'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yerekanye ko abagendana ubumuga mu rwanda icyo gihe barenga ibihumbi amajana ane na mirongo ine na batandatu mu gihe benshi muri abo babutewe n'ihonyabwoko ryabaye muri mirongo icyenda na kane hari n'ababutewe n'ubukene indwara amasanganya kubura uburyo bwo kwivuza abandi barabuvukanye mu rwanda rero haharurwa ibigo bigera kuri mirongo itanu byakiriye abantu babana n'ubumuga cyane cyane bagwiriyemo abana ibyo biharo bikaba byatanzwe na leta y'u rwanda ariko rero bimwe muri ibyo bigo biratungwa urutoki ko byikika inyuma yo gufasha mu kwironderera inyungu zabo bwite minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda itangaza ko igiye kugara ibigo byose by'abafise ubumuga bitaho nk'uko biba bikwiye iyi ngingo yafashwe inyuma y'ingendo komisiyo y'imibereho y'abanyagihugu mu nama nshingamateka y'u rwanda yagiriye hirya no hino mu gihugu igasanga hari ibigo byita ku bafise ubumuga bifata abo bafise ubumuga nk'ibicuruzwa umutumire dufise kuri uyu munsi ni bizimana dominico arongoye nidoro ihuriro ry'amashyirahamwe y'abafise ubumuga mu gihugu cy'u rwanda mwiriwe neza dominico
mwiriwe ego me mwakoze kuduha akanya kugira ngo ushobore gutanga umuco kuri icyo kibazo
murakoze natwe ko mwadutumiye ego me reka rero tubanze tubumvishe inkuru yatanzwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda imbere y'uko tubandanya n'iki kiganiro igenzura ryakozwe na komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu nteko ishinga amategeko rigakorerwa mu bigo byita ku bafite ubumuga biri hirya no hino mu rwanda byagaragaje ko hari bimwe mu bigo byakiriye abafite ubumuga ba nyirabyo bakabakoresha nk'ababashakamo inyungu abadepite bagaragarije umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ari nawe ufite mu nshingano ze kwita ku mibereho y'abaturage uburyo hari ibigo bimwe bicuruza abafite ubumuga uyu ni depite bereta mujabamariya na depite rwaka piyeri karaveri twasanze abana winjira muri iyo nzu winjira mu muryango ukakirwa n'umunuko w'abana w'inkari abana bigaragara ko baba barahanukije aba bana ni abanyarwanda ntabwo twifuza ko baba ibisabisho bijya gukiza abantu bamwe nk'icyo twahukuriye cyahuye barya rimwe ku munsi abo bana kandi banywa igikoma gusa batubwiye impamvu banywa igikoma rimwe ku munsi bakazongera ejo kukinywa ejo ku munsi batubwira ngo ni abana bagoye cyane kugaburira ngo mugaburire amasaha abiri ukinuriho umugaburira ngo nicyo gituma tumuha ngo bamuha umwana litiro y'igikoma akazongera ejo iyindi litiro y'igikoma umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu haswi ibibazo n'abadepite nawe yemeye ko hari ibigo byakiriye abamugaye bikora nk'ibigo by'ubucuruzi ariko yizeza abadepite ko bidatinze ibyo bigo bizaba byamaze gufungwa ntatinze ibi tugiye kubikurikirana aba bana tubakuremo turebe uko tubashyira mu bindi icyo nabizaza ni uko abana bari muri ibi bigo ntabwo bazabura aho bajya ntabwo ari ibigo bigaragaza kutita ku bana bafite ubumuga kuko hari n'ababyeyi bamwe bafata abana bavukanye ubumuga nk'abatewe n'amashitani aba babyeyi bagahitamo guhisha abana babo ntibazagera ahagaragara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali arakoze mugenzi wacu asumta reka tuze ku mutumire wacu bwana bizimana dominiko wumvise ayo makuru y'ingene ah, abamugaye bitabwaho mu rwanda hari icyo wobivuga ko alo
hano egome dominiko wehejeje kumviriza aya makuru yashyikirijwe n'umumeshi amakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda ibyo bintu bivuga ku iki mwebwe musanzwe mukurikiranira hafi ibibazo by'abamugaye
Eh, murakoze ndumva nk'uko eh, mwabikurikiranye eh, natwe twara- twaramenye aya makuru kuko iyo komisiyo eh, y'inteko eh, abadepite ishinzwe imibereho myiza bamaze gusura ibigo muri eh, muri desante bakoze natwe baje kutugeraho batubaza amakuru turabaganira ayo makuru twaramenye kandi natwe nk'uko eh, nk'uko nabivuze dukurikirana imibereho y'abantu bafite ubumuga ibyo bigo bimwe turanakorana n'ubwo bwose atari abanyamuryango bacu ariko dukurikirana abo bana mu buryo bumwe na bumwe niyo mpamvu ntabwo byadutangaje ko dusanzwe tuzi ko hari ibigo byinshi bikora neza cyane cyane kuko ugiye kureba abo bana baba muri ibyo bigo n'abana baba bafite ubumuga bukomatanije ubumuga bukomeye cyane biba bishaka rero abantu bitanga ba- bitangira abo bana Hari- tunashima uyu mutima bagize mu gushinga ibyo bigo ariko nk'uko iriya eh, nk'uko eh, abadepite babivuze hari n'abandi noneho ureba badakora neza baba bagamije inyungu zabo ku biti kurusha uko bagamije inyungu z'abana Ego, iki kibazo cy'abagendana ubumuga mwari mukizi imbere y'uko komisiyo isabira ibyo bigo gufungwa cyangwa nimba mwari mukizi hari icyo muba mwari bwagikore ko imbere yaho
Eh, murakoze ndabanza kubanza mba- eh, mbasobanurire mbabwire yuko twebwe mu- mu mvugo mu nyito zacu mu rwanda tuvuga ntabwo tuvuga abantu bagendana cyangwa se babana tuvuga ko ari abantu bafite ubumuga kuko turabufite ntabwo tugendana ntabwo tu- ntabwo tubana nubwo buragatsindwa turabufite nicyo nashaka gukosoraho Eh, icyo umbajije ni uko turabizi mbere y'uko ndumva hari muzi ko twebwe n'idoro ni ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga ubwo twavuga ni urwego rwa civil society hari noneho na icyo i- i- i- eh, abo twita national council of person with disability Ni ubu urumva ko ari- ni ikigo cya leta dukorana buri gihe cyose ayo makuru baba bayazi tuba tuyazi turanaganira rimwe bakanabagira inama usibye ko nkatwe rero tugira inama nta bushobozi dufite bwo kugenda tuvuga ati turafunze ko abafite n'ibigo biba byigenga bifite amategeko abigenga baba barabonye ubwo burenganzira bunyuzwe binyuzwe muri mu, mu, muri leta icyo tubakora ni iki ni ukugira inama na leta iyo leta igiye gufatira ibyemezo nk'ibyo natwe tugisha inama kandi natwe nk'uko nabivuze hari abantu tuba tuzi hari ibigo tuba tuzi bikora nabi
egome murakoze mm, hamwe bwe musanzwe mufise ubumuga nk'uko mwari mudukosoye mu gihe ibyo bigo byofungwa eh, m- mubona imibereho canke ubuzima bw'abo bantu bwoca bumera gute
Eh, ndumva ntabwo leta y'u rwanda ntabwo yafata icyemezo cy'uko ngo barafunze badafite izindi ngamba ingamba nk'uko mwabyumvise komisiyo y'abadepite cyangwa se na minisiteri ishinzwe imibereho cyangwa mini- mini- eh, state minister ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze yuko ba- abo bana baramutse bafunze ibyo bigo bikora nabi abana babashakira ahandi hantu bajya kandi murabizi ko no muri gahunda ya leta hari n'ibigo bimwe byagiye kuko gahunda ya leta du- muri iki gihe ni uko abo bana badakomeza kurererwa mu mu bigo ahubwo abo bana bashakirwa imiryango hari n'ibigo nk'uko muzi ikigo cya eh, cya orferina cya noel cyara- cyara- cyo- cyo- cyo ku nyundo cyashoboye cyarafunzwe abana bamwe bagenda bashyirwa mu mi- mu- mu- mu- mu mafamiye ndumva ubundi irahari ntabwo leta y'u rwanda yafata icyemezo cy'uko ngo ikiza ibigo noneho abana babura iyo bajya bafite nk'uko mwumvise ingamba y'uko abo bana bazashakirwa ahantu bajya kandi natwe ni ngombwa ko tubikurikirana abo bana ntabwo kubera cyangwa se kubera amafuti cyangwa se imikorere mibi y'ibigo ntabwo baba victim bategereza gushakirwa ibindi bigo bya- bajyamo egome mwebwe mukora muri ayo mashyirahamwe mukorana na leta y'u rwanda gute kugira mukurikiranire hafi ico kibazo c'aba- c'abafise ubumuga mu rwanda
kuko nakubwiye ko hari inzego mu rwanda kandi izo nzego zose zirakorana nk'uko nababwiye twebwe dushinzwe kugira inama cyane cyane tunibutsa na leta inshingano iba yariyemeje gukorera nk'uko nababwiye ati murabizi ko hari amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga twebwe rero nko muri nidoro dushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano mpuzamahanga muri ayo masezerano mpuzamahanga hari n'ibyo nyine byo ku imibereho myiza kugenera abana abantu bafite ubumuga imibereho myiza no kubashakira uburyo basubizwa mu ngo cyangwa se kubashakira imibereho myiza icyo turagikorana nk'uko batubwiye rero hari iyo inama nkuru y'abantu bafite ubumuga mu rwego rwa leta nabwo turakorana hafi kuko rwo ruba rufite n'izo nshingano kugira hafi gukorana na minisiteri ibyo byose turabikurikirana iyo ikibazo nka kiriya cyavutse dufite ukuntu duhura mu nama za steering committees tuba dufite duhuriraho kugira ngo icyo kibazo tukiganireho ndumva nk'uko gahunda zihari tuzicara tuganire na minisiteri turebe abo bana nyuma bashobora kujyaho ibyo bigo bimaze gufungwa egome murakurikirana ijwi ry'amerika i washington dc ikiganiro ni muri isanga dore ko duca hirya no hino ibijyanye n'agateka k'abafise ubumuga mu gihugu cy'u rwanda ni ikiganiro giha akanya abaduteze amatwi bakagira icyo bashikirije cyangwa ikibazo bifuza kubaza umutumire turafise uwa mbere rishari kuri telefone rishari mwiwe rishari muherereye he mwifuza gushyikiriza iki
turi mu gisagara cya bujumbura yego muduze ijwi gatoyi kugira umutumire ashobore kubumva
ko ndashegera radiyo mbwari ikibazo nkeneye kumwibarira
yego
ko yavuze ngo ngo ibigo ngo ngo hari ibigo ngo aho gufasha abagendana ubumuga ahubwo ari ibyo bibaturubika rero nagenda bubatse ko none nta komisiyo boshinga leta igashinga komisiyo ikurikirana ibyo bintu kugira ngo uwabikoze ashyirwe imbere y'urukiko
yego nicyo kibazo ufise
ndakwigira kabiri none ko wumva batuwifunga abo barimo abo bana bagendana ubumuga bo barafite ahandi hantu badoca babimura babashyira rero ko tuba tunari ifise murakoze egome ibibazo nka byose asa n'uwari yabyishuye ariko ko mutari mwakurikiranye hafi tugitangura reka tumusabe yigore yongere asubire kubishyura arabagije ati abo bantu bakoresha n'abo bana hari ibihano bafatigwa canke mu gihe ivyo bigo navyo vyo kugagwa bazoca bashigwa he mwari mwavyishuye ariko reka tubasabe mu busubiremwo bwana Dominico Bizimana
murakoze ndumva kuri icyo cyo kuva cy'ibihano ibihano ndumva ibihano hari ukuntu umuntu wese ndumva habayeho kubera ihohoterwa ihohoterwa bikagaragara ko bahohoteye abana ndumva amategeko y'u rwanda arasobanutse ku bijyanye n'umuntu ahohotera abana ngo habaho gahunda yo gukurikirana ariko nk'uko muri iki kibazo kigaragara kigaragara yuko ari gufata nabi abana ni ngo basanze muri ibyo bigo nta suku nta mibereho myiza nta mibereho myiza y'abana nyine bashinzwe baba muri ibyo bigo ihari icyo gihe rero wumva ko nibaza ko atari ukuvuga ngo habaye ihohoterwa ngo ni uko basanze ibyo bigo bitari bidafite sitandadi nk'uko isabwa ikigo cyakira abana ubwo niyo mpamvu bumva ko minisiteri komisiyo y'abadepite yasabye minisiteri ko ibyo bigo byafungwa numva ni ukuvuga ngo ni ukureba ntabwo bujuje ibyangombwa by'ibigo urumva ko habaho gufunga ibyo bigo noneho ku bindi ndubaza ko nari nabisubije twebwe turanakurikirana hafi muri iki kibazo nasa no kubibutsa yuko mu bijyanye n'ibigo by'abana hari minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage mu rwanda ibirebana n'icyo kibazo ifasha ibyo bigo hakabaho na minisiteri y'umuryango y'umuryango ubwo minisiteri nayo ireba kuko nayo ifasha kuko ni ikibazo cy'umuryango noneho hakabaho noneho na ncc ni national council eh, of children eh, ni- eh, ni- ni komisiyo ishinzwe abana ibyo ni ibigo byose bikurikirana ubwo natwe dukurikirana ibyo bigo byose nk'uko nababwiye dushobora kwicara tukareba icyo namwizeza ni uko abana nk'abo bafite ubumuga ntabwo bazatereranwa abana niba habaho gufunga ibyo bigo bazashakirwa ibindi bigo bifite mu nshingano zo kurebera imibereho myiza y'abana Ego, tugarutse gatoya kuri icyo kibazo cya rishari muhejeje kwishyura yuko eh, ibyo bigo basanze kumbure bidahuje n'ibisabwa kugira bikore neza hariho n'ikindi cyavuzwe n'umudepite mu nkuru twabashikirije mu kanya bavuga yuko ngo abana ngo barya ibikoma ah, nti- nibutse ngo rimwe ku munsi ibintu nk'ibyo babicisha nk'inzara mu bi- mu majyamo make novuga yuko ari nk'uko bicisha n'inzara nk'uko twavuze yuko bamwe birondera inyungu zabo bakibagira yuko n'abo bana bakeneye kubaho icyo cyo hari icyo mukivuga ko
Eh, ndumva ibyo byose ndu- eh, bi- bijyanye n'ibyo kuko urumva ko nk'ibyo bigo bidakora neza urumva nk'umwana ashobora kuba ashobora kuba arya rimwe gusa ari igikoma gusa urumva ko hari n'ikibazo cyane cyane ariko ibyo ubirebye urumva ko byaba ari- binababaje cyane ubwo ni ukuvuga ngo noneho ni ukureba twebwe ndibaza ko hazabaho iyo yo kwicara bakareba bakareba ubushobozi ibyo bigo byari bifite niba barahawe ubushobozi noneho bikagaragara yuko ubwo bushobozi bahawe batabukoresha neza ahubwo mu mafaranga bayajyana mu bindi ubwo urumva nk'uko nagaruka kuri cya kibazo ni ukuvuga ngo ni ugukurikirana ubwo habaho harabaye guhohotera abana ariko usanze ari ubushobozi bwi- eh, buke bw'ikigo ugasanga uwo muntu yagize yash- yafunguye ikigo ariko akaba afite ubushobozi buke ubwo urumva muri icyo gihe niho bavuga ati ntabwo ashoboye kuba yaf- icyo kigo cyafungura cyagira gahunda yo kwakira abana ibyo nabyo ni ukubireba byose mu kibazo nk'icyo habaho ubushishozi hakabaho gukurikirana niyo mpamvu bavuze ngo hari n'ibindi bigo mwa- bavuze ko bafunguye hari ibigo byafunzwe na mbere nzi- hari n'ikigo nzi cya nyamirambo cyafunzwe ko wasanga ari- ari urugo rw'umuntu noneho umuntu yafashe abana a- akigira ikigo kandi ari ari mu rugo rw'umuntu ubona ari mu nzu y'umuntu ibyo byose ni ibintu bikwiye gukurikiranwa bakareba niba bari bafite ubushobozi bakaba barabaye deturunema y'amafaranga cyangwa se ari ubushobozi buke ikigo gifite noneho ahubwo bakareba niba bagifashe cyangwa se kidashoboye ubwo abo bana bakabajyana ahandi
egome murakoze turafise jiriberi kuri telefone jiriberi mwiriwe
Mbaye amahoro.
egome muri hehe mwifuza gushikiriza iki
Ngo, mbese yari intererano.
ego Hano? Yego, nananyuzemo igishatse yari nkawe tugiyeho kare. Hano?
ego tubasabe muduze ijwi muvuge cyane tubumve Eh, ati twatanze dufite amapiblikasiyo bashyizeho kare.
ego Eh, twagira tubaze. Ariko dukunda kubona abantu benshi baza bavuga ati twe dukora ibi, ariko tuba tutababonera mu bikorwa byabo bakora, ahubwo badashaka kurondera inyungu byabo. Ni ikihe kintu uno munsi usanga gisoza twizeza yuko ibyo bage- ba- ibyo bariko bakora yuko ari iby'ukuri atama- atamanyanga bifite
egome arakumva re- dominiko bizimana nicyo kibazo wari ufise
ubwo yego hano hasigaye n'ukundi bakomeje kwibanga ko uwo mugambi urumva ni mwiza rwose egome dominiko jiriberi hari icyo mushikiriza imbere yuko tubandanya
ntabwo nacyumvise neza mwasubiramo ko ntabwo numvise neza egome yavuze yuko bo asa n'uwagarutse kuri kimwe mu ishuri yuko bigaragara yuko abo bamwe bariko babikoresha ku bijyanye n'inyungu zabo cyane cyane batitaho amagara y'abo bantu ngo ntimwumva yuko muzoguma muvuga kumbure bizoguma bigaruka bigaruka mutarafata ingingo zihutirwa mu maguru mashya
Eh, mu- murakoze ndumva ibyo nda- ndumva mu rwanda ntabwo tu- ari igihugu kireberera iyo umuntu umuntu wese iyo ufite eh, ufite eh, responsibility zawe niba warafunguye ikigo ukaba warafite uwo- ufite uwo mutima wo gufasha abana mu rwanda ntabwo bareberera mu rwanda ni igihugu aho ibintu umuntu ibyo akora byose abibazwa ni ukuvuga ngo niba warakoze ukaba ufite amakosa ntabwo tuzabirebera niyo mpamvu wumva ko na na komisiyo y'abadepite yasabye yasabye minisiteri iyo yasabye urumva ko ubundi muzi inshingano za za- za- za- za- z'abadepite ni ukugenzura eh, eh, guverinoma ni ukuvuga niba barasabye ni uko babonye ko bidashoboka urumva ko ni iki ni icyemezo buriya abantu ibyo bigo bizafungwa mu rwanda ntabwo tujya kureberera ntabwo tujya kubona umuntu akora ibintu uko yishakiye Egome mu byo wavuze wavuze yuko abafunguye ibyo bigo bishobora gushika bakagira uburyo buke ariko nagira mbaze ntimwari kubona yuko mwari mukwiye kuvugana n'u Rwanda kuko ah, leta niyo ikwiye kwitaho abanyagihugu cyangwa abaturage bayo leta igafata icyo kibazo mu minwe yonyine aho kugihereza abantu bifuza gukora uko bishakiye kumbure bakagira n'uburyo buke
Eh, murakoze ndumva hari n'andi makuru mba- mutari mu- muzi ni uko hari na- n'ubushakashatsi hari na sitadi yakozwe ku bijyanye n'ibyo bigo urumva ko abadepite bo bakoze ibyabo ariko natwe nk'uko nakubwiye mu mu rwego rw'abantu bafite ubumuga ntabwo twicariye aho hari icyo hari ripoti yakozwe na national council of person with disability na Nas- national commission of for children ubwo ni komisiyo y'abana iyi ripoti ijyanye na assessment yakorewe ibyo bigo aya makuru arazwi urumva ko nk'uko nababwiye ha- nu- ntabwo wahita ufatiraho ukavuga ngo tugiye kubifunga habaho kugenzura noneho abantu bakagaragaza nk'uko nakuvuga ati ushobora gusanga ari ubushobozi buke ariko ubushobozi buke ugasanga ubwo umuntu yafunguye ikigo nyine ashaka amara- amaramuko ye noneho ntarebe ibisabwa noneho abana bakaba victime ibyo urumva ko ntabwo bishobora ku- ntabwo bishobora kubereka tuzabikurikirana ibyo bigo ntabwo bishobora kubereka nk'uko nakubwiye ati hari process yari yatangiye hari ibyagiye bifungwa n'ibyo rero bindi urumva ntabwo abantu bazabireberera bazabifunga Egome murabandanya mukurikirana ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga mutumire ni Bizimana Dominico arongoye Nidoro ni ihuriro ry'amashirahamwe y'abafise ubumuga mu gihugu cy'u Rwanda kuri telefone turafise Jean Pierre Jean Pierre mwiriwe
mwiriwe neza Jean Pierre muduhamagaye muri he
eh ngemerere hano i kigali Ego tubahe akanya mugira ico mushikirije
yewe mfite igitekerezo nk'uko bavuze yuko ibigo bagiye kubifunga byabera abana nabi Mhm mbona ngewe atari uwo muti ahubwo ba- ba nyir'ibigo eh, ba- ba nyir'ibigo uburyo uko babi- ba nyir'ibigo uko babibona noneho barangiza bakavuga nimba bagiye kwisubiraho bakabaha igihe runaka bakabagenzura babona batisubiyeho bakaba aribwo babifunga ubwo buryo ubwo buryo Ikindi- bakabuhabwa nande ubwo buryo bakabuhabwa nande
leta leta niyo yabaho uburyo ntabwo ntabwo mvuga uburyo bw'uburyo bufatika bw'amafaranga Ego ni ukuvuga ko babaha igihe ego babaha igihe bamara kubaha igihe bakaba tubaye wenda tuvuge niba ari amezi atatu tuzi- nyuma y'amezi atatu tuzakora igenzura noneho nitubona ibyo twabasabye mutarabishyize mu bikorwa noneho tubone kubafungira ego ico cari ca mbere
Eh, ikindi ikindi ni nko kunenga gatoya kuko ubuzima bw'umuntu ari ikintu gikomeye ntabwo igenzurwa riba ryarakozwe ryakagombye kubi- ryari rikorwa wenda tuvuge nka rimwe mu kwezi kuko urabona igihe ibigo biba byarashingiwe abashize igihe kinini ugasanga ha- hashize imyaka n'imyaniko kugira ngo haga- amakosa aba aribwo agaragaye niyo mpamvu rero igenzurwa ryakagiye rikorwa mu gihe gito gishoboka kugira ngo nibura ubuzima bw'abantu bukurikiranirwe hafi murakoze Ego murakoze dusabe Bizimana Dominico abishure
I- i- ibyo avuze bifite ishingiro ni uko niho- niyo mpamvu nakubwiye ngo wumvise nuko n'umudepite yavuze ati iyaba mfite ubushobozi icyo kigo mba naragifunze ariko kubera turi mu gihugu kigendera ku mategeko ntabwo bishoboka niyo mpamvu habaho gushishoza bakareba niyo mpamvu ubona ngo ngiye uko inama ziko ziraterana baganira kuri iki kibazo numva icyo cyo kuvuga ngo kubaha igihe no kugenzura ibyo byose birahari ariko ikibazo nta- ntabwo wakomeza utegereza nk'uko bababwiye nka biriya bigo bababwiye ko abana bajya rimwe ubwo nutinda nyuma y'amezi atatu uje gusanga abana noneho kuko nzi ko muri biriya bigo benshi n'abana baba bafite ubu- ubumuga bukomeye bukomatanije cyane bukomeye cyane ntabwo twareberera ntabwo twakomeza kureba gusa abana ikindi cya kabiri avuze ndabyumva ni umugani ntabayeho kurangara ariko ndibaza ko iyo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka ubwo abantu babimenye no kuzashyiraho ingamba zo kujya zo kuzajya bareba uburyo ibyo bigo byagenzurwa hakiri kare byazabayeho gutinda ku buryo abana imibereho y'abana ishobora kugira ibibazo abantu baratinze kuzajya bakurikirana ibyo bigo Egome urakoze reka imbere yuko twakira uyundi yifuza gushikiriza icyo yifuza kuvuga tubabaze mbe bujya ko tuvuga ngo amateka canke uburenganzira bw'abafise ubumuga mwotubwira uburenganzira mufise nka mwebwe mufise ubumuga
murakoze ndumva ntabwo nashoboye kuzana itegeko hano mu rwanda amategeko ariko dufite itegeko rya bibiri na karindwi ubwo ryavuguruwe bibiri na karindwi rirengera uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga hariho nk'uko bababwira hari iryo tegeko rishyiraho iyo nama nkuru y'abantu bafite ubumuga hakabaho n'irindi tegeko rishyiraho uburyo abakomerekeye ku rugamba bafashwa ndumva muri ibyo byose hariho ayo mategeko itegeko rirahari rirengera abantu bafite ubumuga rishyiraho inzego z'abantu bafite ubumuga abantu bafite ubumuga mu rwanda duhagararirwa kuva mu kagari mu kagari mu kagari niho dutangirira mu kagari niho hatangirira no kuba za njyanama tuba dufite umuntu ufite ubumuga uhagararira abantu bafite ubumuga muri njyanama y'akagari ubwo bikazamuka tukajya ku murenge tuba dufite umuntu uhagarariye abantu bafite ubumuga muri njyanama ubwo tukajya no muri no mu karere tukajya no mu buryo no mu rwego rwa w'intara tuba dufite abantu bafite ubumuga bahagarariye abantu bafite ubumuga muri izo nzego zose noneho tukagira urwego rwacu rukuriye abantu bafite ubumuga noneho ubwo murabizi ko mu rwanda tugirana n'uhagararira abantu bafite ubumuga mu nteko ishinga amategeko tukaba dufite n'undi uhagararira abantu bafite ubumuga mu nteko y'iburasirazuba ibyo ni ibijyanye n'amategeko noneho ubwo tuvuye ku itegeko hazamo noneho izo twita iteka rya minisitiri iteka rya perezida wa repubulika iteka rya ya minisitiri w'intebe ayo yose n'amateka hakabaho noneho na minisiteri iyo dukiri buri minisiteri yose ifite icyo itegerezwa gukora bijyanye no gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga mu rwanda egome ndumvise yuko uvuze amategeko atari make kiretse tutugorane turi ko turumva mu bigo bitandukanye aya mategeko murabona yuko ari karakurikizwa neza mu gihugu cy'u rwanda nka mwebwe mufise ubumuga murabona yuko agateka kanyu muri iki gihe kariko karitabwaho
urakoze ni ikibazo cyiza cyane urumva ndemera yuko aya mategeko arahari turi mu gihugu ubona amategeko menshi arahari cyane arengera abantu bafite ubumuga ariko ubwo ati ni intambwe ni intambwe iyo dushima yuko mu gihugu cyacu ayo mategeko bashyizeho ariko gushyirwa mu bikorwa byo urabyumva ntabwo bishobora kuba ijana ku ijana turacyari mu ntambwe niyo mpamvu wumva natwe nkatwe muri civil society nka nidoro tugenda twibutsa kuko hari igihe usanga ayo mategeko yose arahari ariko ugasanga abayashyira mu bikorwa urabizi ko mu rwanda turi mu gihugu cyaho ubuyobozi bwegerejwe hasi mu nzego zo hasi muri desantararize ariko hari igihe usanga abatigeza gushyira mu bikorwa ubwo burenganzira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga batanabizi mu turere niyo mpamvu twebwe dufata umwanya tukajya hasi tukajya kwigisha tukajya kwibutsa kandi noneho n'ayo mapolitike hari na politike baba bashyizeho z'abantu bafite ubumuga ariko ugasanga hashize igihe izo polisi zitegerezwa gusubirwamo twebwe rero muri civil society nyarwanda dushinzwe gukora analize y'ayo mapolitike yose noneho tugakora icyo twita position paper tujyana muri za minisiteri twatira itegeko ntabwo rikijyanye n'igihe mwari mukwiye kurivugurura nk'uko nakubwiye twebwe turashima iyo ntambwe ya mbere kuko ibyo byose birahari ariko noneho tugasaba noneho ko ishyirwa mu bikorwa ishyirwa mu bikorwa urumva ko nabyo biterwa n'ubushobozi bw'igihugu butari budahari ariko twemera yuko igihe cyose u rwanda rwashoboye rwashoboye kwemeza amasezerano mpuzamahanga y'abantu bafite ubumuga ni uburenganzira bwacu natwe noneho gusaba leta yuko bishyirwa mu bikorwa egome murakoze turafise na felix kuri telefone felix mwiriwe
mwiriwe neza felix murihe mwifuza gushyikiriza iki
genda ubu bujumbura muri komine muha zone ya musaga karitsiye ya kamesa yego
reba nge nk'uko mwabinyandikiye ku rubuga rwa facebook nasuye ngo hari ibigo bije- bijejwe kurera abana bi- bi- bagendana ubumuga bagomba kuga ariko babyishimiye neza kubera ko uranyumva yego turabandanye
Eh, ni- ni ibyo bigo mbona yuko nimba ari ingingo bafashe yo kubyugara yuko botuma barabikosa i- ibyo bigo bya- byakoze hano bakari- bagafata ingingo ba- bagahana abo be- abo- abo babijejwe mu bwo kubyugara kubera baba bataye mu- mwaza ko baba bataye mu kaga abo bana ba- bahariwe gasubira n'ababyeyi babo ntibabishimira neza
egome icyo kibazo yacishuye akatari gake yuko batazoca bashoka babyugara bakiko barabica hirya no hino ariko reka kumbure ntimwari mwamukurikiranye ubwa mbere ni eh, dominiko hari icyo wo mwishyura
ntabwo nacyumvise neza kubera hari porobeme ya ya- ntabwo nacyumvise neza niba wakimusubizamo Yeah, ah, abandanya yagaruka ku mu gihe byo kugagwa ibyo bigo abo bana ntibo baguye mu mporero ibintu ni ikibazo nk'icyonye wari wasanzwe wari ni- wishyuye ni bwa mbere siko Eh, yeah.
okay ndumva eh, nk'uko nagisubiyemo navuze ngo ntabwo twumva yuko leta y'u rwanda cyangwa se natwe turahari dukurikirana ibyo bibazo ntabwo twafata icyemezo cyo kuvuga ngo ibigo birafunzwe tudafite aho abo bana basha kuzabasi- kuzabajya- kuzabashyira ndumva icyo ni ikintu ni priorite ntabwo nk'uko bimwumvise ko na na state minister yabivuze ko bara- abo bana bategeza gushakwa aha basha- bazabashakira ahantu bazabashyira mu bindi bigo Ego me murakoze ikiganiro ni muri sanga reka tumire amategatoyi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya Amerika mu Rwanda twumvikanira kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu mu Burundi mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri abifuza kugira icyo baterereye nimero zacu za WhatsApp ni eh, bibiri ubusa bibiri bine bine rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramwo kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turiko turabira hamwe ibijyanye n'agateka k'abafise ubumuga cyane cyane mu gihugu cy'u rwanda umutumire ni bizimana dominico arongoye ishyirahamwe rifasha mu kwitaho abafise ubumuga nyakubahwa dominiko tubabaze iryo shyirahamwe ni doro ryashinzwe ryari mwoshobora kutubwira mu ncamake ibijyanye n'iryo shyirahamwe ni doro n'aho tutari bwabitangurireho
No, ndumva hari ikibazo cy'ijwi ntabwo nkumva neza
ego me murashobora kutubwira mu ncamake ni doro iryo shyirahamwe ni doro ryashinzwe ryari mu ncamake mutubwire mu ncamake ibijyanye n'iryo shyirahamwe ryanyu n'ibikorwa mukora muri rusange n'aho bimwe musa n'ababi- mwa- mba- n'ababivuze
Eh, ndumva nidoro ni magambo y'icyongereza bivuga national union disabilities organization in rwanda ubwo ni uvuga ngo nshirikanije mu kinyarwanda navuga ngo ni huriro nyarwanda ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu rwanda tukaba twarashinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe urumva ko turacyari eh, ihuriro rikiri rito cyane ariko dufite ibikorwa byinshi tumaze gukora nk'uko nababwiye ngo twebwe dushinzwe gukora ubuvugizi bw'abantu bafite ubumuga cyane cyane ariko tugakora mu bice cyane mu bice bitatu ubwo tureba ku bijyanye n'uburezi uburezi murabizi impamvu ni uko abantu bafite ubumuga tutashoboye benshi batagiye babona amahirwe yo kwiga kera noneho tukareba n'ibijyanye ni- no mu buzima ubuzima murabizi ko bakenera ibintu byinshi cyane kugira ngo bakomeze ubuzima busanzwe none icya gatatu tukareba ku bijyanye n'ubushobozi ubwo ni ukuvuga ngo uburyo babona eh, ibijyanye n'imibereho ubwo ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'ubukungu uburyo bajya nabo muri gahunda yo gushaka ubushobozi mu mafaranga ibyo ni byo bice dukora ariko cyane cyane nk'uko nababwiye twebwe dushinzwe ubwo ni ukuvuga ngo tukaba dufite i- ikaba igizwe nk'uko nabonye ihuriro dufite abanyamuryango kugeza ubu im- imiryango y'abantu bafite ubumuga i- cumi n'eshatu ubwo iyo mvuze imiryango y'abantu bafite ubumuga ni ukuvuga ngo ibyiciro byose by'ubumuga abafite ubumuga bwo kutabona abafite ubumuga bwo kutavuga ntibumve abafite ubumuga bwo mu mutwe abafite uburwayi bwo mu mutwe abafite abadamu abafite urubyiruko bafite ubumuga abafite ubumuga bw'uruhu abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije twebwe buri cyiciro cyose ni umwanya wo kuba umunyamuryango wa- wa nidoro kugira ngo bagire ubuvugizi bivuge bayu- noneho duhurize hamwe ijwi ryabo kugira ngo dukore ijwi rizamuka rijya gukora ubuvugizi mu rwego rwa leta ubwo rero dukorana na leta mu bijyanye n'ibyo by'ubuvugizi cyane cyane twibanda cyane cyane ku masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga u rwanda rwashyizeho umukono muri bibiri n'umunani
ego me, urakoze turafise kuri telefone bizimana bizimana mwiriwe bizimana sinzi ko atwumva bizimana muratwumva
yewe
oh murambabarira ni ni Biz- ni aimable ni bizimana aimable murambabarira aimable
okay, okay.
aimable muratwumva
ego ndabumva egome murafise ico mushikiriza muhagaze he ubwa mbere na mbere
oye mpagaze ndi burundi ahantu mu ntara ya cibitoke muri komine bukinanyana yego
bo nashaka bwa mbere mbanze nshimire leta y'u rwanda ukuntu idatandukanya abantu nira kandi bose bafata mu mugwi umwe mhm
hanyuma ikibazo nshaka kubaza uno mutumire bo ni kumenya nimba aba bantu basabisha abandi hari amategeko agira ashyirwe mu ngiro kugira ngo eh, bahanwe ako ni akambere
mhm icya kabiri icya kabiri nashaka menye nti mbe hari imigambi bafite kugira ngo umunyarwanda aho ari hose amenye yuko umuntu agendana ubumuga eh, ari umuntu nk'abandi afite droit nk'iz'abandi nk'uko eh, declaration universelle des droits de l'homme ibimuha mhm
bo hanyuma nkaheza mvuga nti mbashije no mu ngiro navuga icyifuzo cyanjye kuko ntegereje kwandika igitabo kimfasha guheza amashuri ya kaminuza mhm
kandi cyari ititire yacu yari prise en charge de personnes à handicap physique moteur numva rero ko ntari kubura icyo nshikiriza ku bintu bijyanye n'abagendana ubumuga ndabashimiye egome tutaraha ijambo mutumire wotubwira bike muri ivyo m- biri muri ico gitabo cawe ko turi kuri ikibazo nyene c'abafise ubumuga
okay mbo muri icyo gitabo cyanjye mu busanzwe ntangura nerekana yuko umuntu agendana ubumuga ari umuntu nk'abandi ari umuntu akeneye kubaho nk'abandi eh, contrairement à ce qui pense que abantu bagendana ubumuga bategerezwa kwicara ngaho bagasabishwa bamwe mbere bakafatwa nk'uko mengo bariho mu miryango bagakumirwa iyo nise stigmatisation et puis nkaheza mvuga nti ni uko umwanya imbereye muto nari kuvuga byinshi Eh, gira gira mu Hanyuma majambo muga- make gira mu majambo make nta kibazo
Eh, nka- nkaba naranahereje ngira bya bindi twita suggestion ou recommandation mhm
nsaba nti abantu bagendana ubumuga aserukirwe kuva hasi ni kuvuga ku nzego zo hasi gushyika ku nzego zo hejuru na cyane cyane muri paraloma kugira ngo ibyo bifuza bwa mbere bigire ireme bihereye mu butegetsi nk'uko numva mu rwanda mbere ho babigezeho ariko n'iwacu nko mu burundi ibintu bitarashirwako hanyuma nkaheza mvuga nti ndabwire ibigo byinshi byinshi cyane bishoboka kugira ngo bano bantu bige nk'abandi kandi bafatwe nk'abandi heza kandi nongera mvuga nti ikigo cyose sinzi ko mu rwanda barabigera ko kigira umuntu bita umupsikologo umuntu yoba yarize imyifato kugira ngo bageragize n'aba bana kubereka yuko hari icyo bashoboye kandi koko baranagishoboye ibi nabo nyine ntibikengera ibyo nise otosimatizasiyo bityo tumenye gufata abantu mu butandukane bwacu ntitwibaze ko igihe umuntu atandukanye natwe atacyo akiba kimaze
ego me murakoze murakoze reka dusabe umutumire ariko ibibazo mwabajije nka byose yari yanabyishuye abantu basabisha abandi nta mategeko ariho abahana yabivuze imigambi bafise yabivuze ariko reka tumusabe agaruke kuri ibyo bintu ushikirije kandi bikomeye cyane mbanze ndamubaze kuri iki cyo kuvuga yuko baserukiwe mu nzego muri icyo gihugu cy'u rwanda nyakubahwa dominiko muraserukiwe mwebwe nk'abafise ubumuga
ndumva nk'uko nabivuze ngo twebwe mu rwanda ugiye kureba no mu bindi bihugu ndeba hano ndumva turahagarariwe kuko nakubwiye ngo ugiye kureba uburyo inzego zo mu rwanda ziteye zose usanga ibyiciro by'abantu bafite ubumuga duhagarariwe nakubwiye ko ugiye kureba ubundi njyanama mu rwanda itangira mu kagari mu kagari niho hatangira gufatirwa ibyemezo ubwo ibyemezo natwe abantu bafite ubumuga tuba dufite umujyanama urumva ko iyo umuntu ari umujyanama wicara muri njyanama njyanama niyo ifata ibyemezo uvuga ngo muri ibyo byemezo bifatirwa abaturage abafite ijwi ryo kuvuga abantu bafite ubumuga turahagariwe muri njyanama noneho twajya mu rundi rwego rukurikiraho ni mu rwego rw'umurenge rw'umurenge tuba dufite natwe abantu bafite ubumuga bahagarariwe si ukuvuga no muri njyanama tuba dufite na komite y'abantu barindwi bose baba bari muri mu murenge bahagarariye abantu bafite umugabo ubwo ni ukuvuga ngo natangiye hasi no hasi tuba dufite abantu barindwi ariko tukaba dufite umwe uhagarariye abantu bafite umugabo muri njyanama ubwo tukazamuka no mu rwego rw'akarere mu w'akarere abo bantu barindwi bakomeza kuba bahagarariye abantu bafite umugabo noneho tukaba dufite n'umuntu wo muri njyanama tukajya mu rwego rw'intara intara naho tuba dufite abantu baduhagarariye kandi tukagira n'umuntu ujya muri njyanama y'intara ubwo nakubwira ngo noneho tukagira noneho n'urwego mu rwego au niveau national muri national council tuba dufite urwego urumva ko n'urwego rwa leta rugira inama nkagaruka noneho ikindi ni uko dufite n'uhagarariye umuntu abantu bafite umuga twebwe abantu bafite umuga twitorera ujya guhagarara abantu bafite umuga mu rwego rw'inteko ishinga amategeko tukaba noneho n'akarusho kandi ni uko uzi ko ibihugu byose byo muri muri east africa east africa dufite dufite inteko ishinga amategeko tukaba dufite natwe abantu bafite ubumuga umuntu uhagarariye abantu bafite ubumuga muri ubwo urumva ko icyo gisubizo nashaka ni uko mu rwanda turagerageza dufite inzego ziduhagarariye abantu bafite ubumuga turi repurezentedu ego reka imbere ko tubanira twongere twakire undi yifuza umunywanyi pascal mwiriwe wi pascal mwiriwe
mwiriwe cyane ego pascal muri he mwifuza gushikiriza iki
jewe ndi inyanza rake mu ntara y'akamba ego mu burundi ni ukuvuga rero nshaka gushyikiriza kuri icyo kintu kijyanye n'abantu bagendana ubumuga
mu rwanda mu rwanda mu rwanda ngo babyita abafise ubumuga niko yifuza yuko tugikoresha yego
yego natwe tubwita ko ari umuntu agendana ubumuga reka dukoreshe iryo ry'abafise ubumuga ntacyo
none rero igihe asanzwe ari umuntu afise ubumuga ariko yaremwe uwo muntu akwiye kwitabwaho kuko nawe ni umuntu nk'abandi kuko siwe aba yarabyigize yabonye abuko ariko imana yamuremye nicyo gituma uwo muntu akwiye kubahirizwa kandi akitabwaho nk'abandi bose kuko twitegereje abantu bene abo bakunda kugenda umengo ni nkengerwa ni bicibwa mu bandi ukamengo no mu buzi bwa leta si kenshi dusanga ubona bakumengo baraserukira rero nk'uko twosaba aba babijejwe ushobora kuwuserukira umuntu wese dufate haba muri east africa haba mu no mu rwanda muri east africa abantu bagaserukirwa ku rugero rumwe abantu bagendana ubumuga hanyuma gihe icyo nari nifuza gushyikiriza n'icyo murakoze ego me murakoze sinzi yuko hari icyo yo kwishyura nyakubahwa dominiko
asubiramo kuko ijwi rituruka iburundu ntabwo ngiye cyane kubera netiwaka
ego mu bisanzwe asa n'ugushigikiye nticyari n'ikibazo yavuga yuko abantu bafise ubumuga bakwiye kwitabwaho bakwiye gufatwa nk'abandi bantu kuko baremwe nk'imana n'icyo muri rusange yavuze sinzi ko hari mu majyamo makeya cyane byinshi bisa n'uwabivuze numva ntashima nanjye niyo mpamvu twebwe tugira agati yumva tukavuga natwe hari abantu ubumuga hari ubuvukana hari ubuza nyuma mbabarire kuri terime ngiye gukoresha tukunze kuvuga ngo ubundi turi monde kandida kandida kuko ntushobora kumenya igihe niyo mpamvu rero abantu bari bakwiye gutegura iyo tubwira abantu ngo bashake inzira z'abantu bafite ubumuga bashake korohereza abantu bafite ubumuga buriya nawe uba witeganyirije kuko iyo wubatse inzu yawe etaje cyangwa ukaba ukora muri minisiteri muri etaje ya gatanu umunsi wagize ubumuga bizakubabaza kubona utagishobora kugera hariya niyo mpamvu iyo uteganyiriza inzira z'abantu bafite ubumuga cyangwa se worohereza abantu bafite ubumuga nawe muri make uba wiyorohereza
egome mu ntango y'iki kiganiro navuze yuko abafise ubumuga kenshi hari n'ababutewe na jenoside yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na kane muri icyo gihugu cy'u rwanda nka mwebwe muserukira abandi hari icyo leta y'u rwanda yabahaye ku bijyanye n'agashumbusho kuri ibyo bintu mwaciye mwatewe ubumuga bivanye n'ibyo bihe u rwanda rwaciyemo
murakoze navuze ngo ibyiciro byo kureba uburyo ikibazo cy'abantu bafite ubumuga giteye mu rwanda hari inzego ziba zitandukanye zirebana n'icyo kibazo kuko ugiye nko kuvuga ati abantu batewe n'ubumuga kubera jenoside yakorewe abatutsi ubwo uhita utangira kujya kureba mu nzego za ibuka ugahita niba usanga icyo kibazo cyangwa se ukareba mu rwego basizwe na jenoside ruvuga ngo abapfakazi ubwo mu rwanda tuba dufite inzego zigenda zirebera icyo kibazo ubwo washaka kureba abo bafite icyo kibazo ubwo ukavuga ngo hari inzego ziba zibarebera noneho bavuga ati hari n'abakomerekeye ku rugamba babohora igihugu cyangwa se n'abandi urabizi ko mu rwanda habayeho kuvanga ingabo ni ukuvuga ngo abahoze ari ingabo za apr ni aba expert baje bashyirwa hamwe ubwo iyo ugiye kureba icyo kibazo ubwo uba ugiye kureba muri komisiyo ishinzwe gusubiza mu ingabo za ingabo mu buzima busanzwe ibyo byose mu mibereho yabo nk'abo usanga iyo komisiyo ishinzwe kubarebera noneho ubwo natwe noneho muri rusange abantu bafite ubumuga ugasanga noneho navuye ngo national council of person with disability mu rwego rwa leta noneho natwe muri midoro abo bantu bose tugenda tubarebera urumva ko mu rwanda hari ukuntu ibintu bigenda bipanzwe neza ku buryo icyiciro cyose kiba gifite ukuntu kigenda gikurikirana yego muri rusange murashimishwa n'ukuntu biri ko birakurikiranwa
ya ntabwo wabura kudashima kuko natwe tugenda mu bindi bihugu ugiye kureba nk'ibihugu nakubwiye nk'i Burundi tujya dufite uburyo duhura n'izindi nzego zo muri east africa muri tanzania ushobora gusanga urareba nk'i Burundi basinye bemeje amasezerano mpuzamahanga mu bibiri na cumi na gatanu urumva ko imyaka ibiri urumva ko baba bari bafite ibintu byinshi bazakora byinshi cyane bakunze no kuza kwigira hano mu rwanda twebwe muri iyo myaka mike ariko turashima ko hari ubwo buryo hari izo nzego zigenda zubakwa ariko nk'uko nakubwiye nta byera de ubwo ruvuga ngo hasigaye noneho buri muntu wese urwego noneho rumenya gukora gushyira mu bikorwa ibintu leta kuko umurongo leta aba yarawuciye iba yarashyizeho politiki noneho hakaba noneho ko zishyirwa mu bikorwa ibyo rero nibyo dukurikirana ntabwo biragiyeho ariko turashima terisi ko ubwo bushake burahari ego me murakoze turafise sabiyumva kuri telefone sabiyumva mwiriwe ego me sinzi ntitukumva neza mwiriwe sabiyumva sabiyumva tugusabe telefone ntituyumva neza ugerageze uhagarare neza
nagira uwo muranyumva ego
nagira ishyambere cyo mbanze ndabatera intege abantu bose kw'isi bagendana ubumuga kuko ubumuga buterwa n'ibintu byinshi hari ababuvukana n'abandi bashobora kubufita ari n'amatanganya kandi bapfa nagira ndabwisabise rero uwo mutugire ibyo bigo kuba bafite ibigo bafite mu rwanda birimo abana mutandukanye birimo abantu bose bagendana ubumuga bakuze n'abana bose ko baba bari hamwe muri rusange bari bangakiranye abana hamwe n'abakuze ndetse ho hari ibindi bigo baba baragize yaho bashobora gukoresha kugira ngo bitagatore abakomeye n'abadakomeye kuko iyo abagendana ubumuga bari kumwe n'abandi batagendana ubumuga bagakina bagatera ubukana baragenda bishimye cyane bakabona ko nabo badakumiriwe ndetse ibyo byose biba bihari murakoze kugira umugoroba mwiza Ego meherekanse n'umwunganira ndetse ndamubwiye ko ijwi ryawe ntiryari ko ryumvikana neza Ya- eh, yatanguye agutera intege kandi acarabaza ngo ibyo bigo ngo ko tuvuga abana gusa nta bandi bantu birimwo tubanze tuje kuri ico kibazo
Eh, murakoze mu rwanda kenshi usanga ibyo bigo kenshi ni aba- ni ibigo by'abana bafite ubumuga kenshi kuko abantu bandi bafite ubumuga usanga benshi bari mu miryango yabo na kenshi ibyo bigo nk'uko babivuze ni ibigo bifite by'abana abana bafite ubumuga n'abana basanzwe bana abandi bana b'imfubyi abana ba ba nyina baba barataye n'ibyo bigo tugira mu rwanda ariko nta bigo by'abantu bakuru tugira bafite ubumuga Ego yari yabajije yuko ata bindi bigo muba muba mufise byo gushiramwo ku- ku- kuvanga abo bana bafise ubumuga kumbure n'abandi bana bakomeye kugira baze baraterana intege ntibi ntibisanga ari bonyine canke ngo bacike intege yuko ata kigenda kuri bo usa n'uvyishuye sinzi ko ari cyo kibanda bo- Eh, icyo na icyo nashaka kuvuga ni uko mu mashuri yo mu mashuri kera twagiraga tu- twagiraga ibigo byihariye by'abantu bafite ubumuga nk'ibigo mujya mwumva bya gatagara ariko muri iki gihe usanga n'abana bafite badafite ubumuga biga muri ibyo bigo niyo mpamvu ubona no muri iki gihe politike yo- y'igihugu muri iki gihe ku bijyanye n'uburezi baravuga ngo ni uburezi budaheza ni ukuvuga ngo abana bafite ubumuga n'abadafite ubumuga bategerezwa kwigana ni ukuvuga ngo bya- ibyo kuvuga ngo abana kubashyira mu bigo byabo twe tubyifata kuko kuba ari uguheza muri iki gihe rero turi muri politiki kugira ngo abana bave muri ibyo bigo bajye kwigana n'abandi n'abandi cyangwa se hari muri ibyo bigo abandi bana bafite ubumuga baze kwiga Ego me eh, mwavuze mu byo mukora muri Nidoro hariko hari gukurikirana uburezi ubuzima ubuzi ubushobozi reka tuvuge nko kuri iki cy'uburezi mubona cifashe gute
ya ikibazo cy'uburezi cyo ndumva kiracyakomeye cyane kubera ugiye kureba amateka uburyo amashuri cyangwa se uburyo abantu bize abantu ntabwo bize uburyo bigisha abantu bose abana bada- uburyo ibyo bigo cyangwa se amashuri ntabwo yagiye yubakwa cyangwa yagiye yu- yashyirwaho ku buryo batigeze bat- bashyiraho cyane cyane akarusho ku kuzana n'abana bafite ubumuga abana bafite ubumuga bagiye bahe- ba- ba- bashyirwa mu bigo byihariye muri iki gihe rero turi muri politiki idaheza niyo mpamvu hari amase- hari kampanye hari kureba gutangira kwigisha abarimu bose abarimu bize mbere bize ntibize ku buryo umwarimu ashobora kwakira umwana ufite ubumuga bwo kutavuga nti- ntiyumve ntabwo umwarimu yigi- yigeze yigishwa uburyo yakwakira umwana utabona ibyo rero hari amashuri rero amwe tugenda tukita ngo ni amashuri moderne amashuri moderne natwe muri nidoro dufite amashuri twatangiyemo gutangira kwigisha ubu- uburezi budaheza dufatanije n'abandi ba partenere biga bakora muri icyo kibazo cy'abantu bafite ubumuga za handicapte national n'abapartenere bacu tugenda twigisha tugenda tu- duha amahugurwa abarimu ku buryo bakwigisha abana amarenga bakwigisha braye braye ni inyandiko y'aba- eh, y'abantu batabona ibyo rero ni kampanye yatangiye mu gihugu ku buryo twizera yuko amashuri amwe ashobora kuzagera tu- bizakomera kugira ngo tubigereho ariko tugenda dusaba ibyangombwa umwana aje kwiga at least abone n'inzira n'inzira na taburo taburo yandikira urabizi ko taburo zisanzwe ni taburo iri hejuru ariko ashobora kuba aza ari umwana afite ubugufi bukabije umwana ategereza kujya nawe kuri kwandika ku taburo hari ibintu standard tugenda dusaba mu mashuri ko bashyiraho na toilette urabize ko umwana ashobora kuba ufite ubumuga agenda mu kagare ariya amatoilette asanzwe usanga ari ikibazo bituma n'abana benshi batajya mu ishuri ibyo ni ibintu bye- byo rero tugenda dukora ubuvugizi kugira ngo ibyo bintu byose ayo mashuri abe accessible ku bantu bafite ubumuga urakoze ni n'aha turangirije ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi umutumire yari bizimana dominico arongoye nidoro ihuriro ry'amashyirahamwe y'abafise ubumuga mu rwanda twaba twari ko duca hirya no hino ibijyanye n'agateka k'abafise ubumuga muri icyo gihugu cy'u rwanda turabashimiye dominico
murakoze nanjye ndabashimiye cyane muri aka kanya kandi ndibizera yuko tuzakomeza tunavugana no ku bindi ubuzima bw'abantu bafite ubumuga ni bwinshi cyane ubwo twarebye domene imwe ariko dushobora kuzareba izindi murakoze murakoze rero abanywanyi b'ijwi ry'amerika ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu